iyi ni ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika irabandanya kubashyikiriza ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu itariki ya cumi n'indwi ukwezi n'ukwa gatatu umwaka bibiri na cumi n'indwi dusamiranira hano i washington dc muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro uyu rero ni umwanya waca kiganiro musang- mu- mukunda kiganiro muri isanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugashyikirizwa n'iradiyo ijwi ry'amerika kuri uyu munsi twagihariye abakenyezi nk'uko bisanzwe buri minsi ya gatanu ariko hano muri studio turi kumwe na mugenzi wacu Oriane Itangishaka abanze aducire ku mayange ayavugwa mu karere Oriane murakoze cyane aloyizi bigirimana ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi amakuru ku burundi Ah, turi kumwe na mugenzi wacu fidelite yishatse ku murongo atubwire ah, bimwe mu byavuzwe hariko haraba ah, ibiganiro n'abavugizi bam- b'ubushikiranganji bwa leta ah, butandukanye mu ntara ya makamba Ah, fidelite utubwira bimwe mu byo abashikiranganji abavugizi b'ubushikiranganji bashikirije
bigo mu byashyikirijwe cyane cyane mu bibazo byabarizwa ibijyanye n'amaradiyo aho amaradiyo atanu yagize ingorane mu gusamburwa igihe hakwa kubikwa cy'ubutegetsi bakomeje mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu harimwo abiri amaze gukora ariko ayandi akaba atarakora aho bagarutse ku iradiyo ya bonesha fm urwego rwa cnc rw'igihugu rw'igihugu ibimenyeshamakuru ruvuga yuko atamakosa ah, wagize iyo radiyo aho rero uteje ubutungane uvuga ubutungane yabakijwe nawe acavuga yuko amatoza kuri iyo radiyo akikora akogwa kandi yuko vuba bwangu bigiye kudadanuka ikindi rero riana cyavugiwe muri iyo ibyo biganiro ni uko amaradiyo muri ayo yo yabujije uburenganzira bwo gukora abandanya asamirana cyane cyane hakavugwa amaradiyo asamiranira ah, hanze y'igihugu aho ayo maradiyo agabishwa na leta y'u Burundi bishingiye ku muvugizi wayo yuko ah, asongera ikibi mu kindi
urakoze cyane fidelite yishatse turumva yuko havugiwe byinshi cyane muri aya manama y'aba- y'abavugizi b'ubushikiranganji mu kanya kari imbere uduhe iyo nkuru mu buryo burambuye zo bukoze ahandi naho abana batanu mu muryango umwe baraye bas- eh, ba- basezeye isi abandi babiri barakomereka cyane ku mutumba wa gafumbegeti zone butahana muri komine mabayi mu ntara ya cibitoki kubera imvura nyinshi yaraye iguye muri iyo ntara mugenzi wacu evariste nzikobanye nkaraducira ku mayange imvura yaguye kuva igihe cy'isaha imwe y'ijoro kuri uyu wa kane niyo yahitanye ibibondo bitanu byo mu muryango umwe bisezera isi bandi babiri barakomereka cyane ku mutumba gafumbageti nk'uko amakuru dukesha musitanteri wa komine mabaye abivuga uwo mutegetsi avuga ko iyo mvura yari nyinshi ituma umusozi usiduka uhitana inzu abo bana bari baryamyemwo musitanteri wa komine mabayi pascal basaba urwuzuye avuga ko iruhande y'urwo rupfu rw'abana batanu imirima n'amazu bitari bike nabyo nyine byononywe n'iyo mvura imvura yatumye abantu batanu mu cumba wa gafumbegeti muri zone kahana bivuye ku mvura yarayigwa muri ijoro rya kera nyinshi ni mu muryango umwe kuko bari basinziriye batanu muri bashibitse imana babiri nabo eh, ba- bari kwa muganga hari imirima yononekaye n'amatongo amwe amwe ya- yaratwawe yagiye arasenyuka Ama- baduhaye na raporo y'uko hari n'inzu zimwe zimwe zavuye zisenyuka Iyo mvura kandi yatumye ibarabara rya Bujumbura Cibitoke ridahita kuva ku mugoroba w'uyu wa kane mu gace ka Nyamitanga turi muri komine Buganda ivyondo vyaruzuye mu ibarabara bituma abari bavuye mu gisagara ca Bujumbura canke ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke basubira iyo bari baje bava ivyo bivugwa na Musafiri Jean Paul umuhanuzi wa mustanteri wa komine Buganda ajejwe iterambere ahabaye cyane hasinzikaye ni mu nyamitanga aho ibarabara ryononekaye cyane ku buryo imiduga minini minini imiduga mito mito yose yaharaye bica bituma abantu urudandazwa ibi byo kugenda guhanahana bajya mu ingendo zisa nk'aho zihagaze no mu gitondo ibice bimwe bimwe naho nyine vy- vy'imvura nk'iyo bya eh, vyononekaye i Bujumbura mugenzi wacu Diane Ndonsi nawe nyine adushikiriza aho yashoboye gushika ku vya kuko vyagenza bidusigurire mu ncamake
aha ni iruhande y'isoko yo muri zone buterere ku ibarabara rya cumi na kabiri ry'ikaburimbo rimanuka riva ku mutakura gushika ku ibarabara rija ku kibuga c'indege hari amazi menshi mu ibarabara yateze ku bw'iyo mvura yari ayiguye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane imodokari zirengana zisoboka kuko amapine arengerwa n'amazi abantu nabo mu kuhajabuka bagenda bahetswe ku migongo y'abantu cyangwa ku makinga y'abariko baraca amafaranga hariya ni senkisa gusa kujabuka ni senkisi amashikanje kujabuka aha naho ni haruguru y'ayo mazi aho abandi bantu bariko barakora ibikorwa byo gukwega ikiraro cyatwawe kugira ngo bagisubize aho cyahora amakuru dukura mu bajeje umutekano muri iyo zone bavuga ko inzu ijana na mirongo itatu na zitanu arizo zabomotse ijana na mirongo itatu n'icenda nazo zishobora kubomoka umwanya n'umwanya ahandi hasinzikajwe n'iyo mvura ni muri quartier buhinyuza na bukirasazi zo muri komine kinama ahabomotse amazu icenda nk'uko amakuru dukura mu bajejwe umutekano muri ako karere abandanya abimenyesha Aba-
barakoze mugenzi wacu ku makuru adushikirije ubu naho ni umwanya waca kiganiro mukunda muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
je ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ni ijwi ry'amerika nk'uko muhejeje kubyumva mu makuru dushyikirijwe n'abamenyeshamakuru bacu i burundi murumva yuko ibara ryaraye riguye i burundi aho abantu batari bake bahasize ubuzima bivanye n'ibi bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe bivanye no konona ibidukikije imvura rero nyinshi yahitanye abantu batari bake tukaba tuba ah, tuba bitubabaje ino ngaha ku ijwi ry'amerika mura tubabarira kandi tukaba tubafashije umubabaro uruhare rw'umukenyezi mu gukingira ibidukikije nibyo tugira tuvugane kuri munsi wa gatanu uburundi buracafise ico bwishimira mu karere burimwo mu bijanye n'ibidukikije naho ibitari bike vyononywe ibindi bigasamburwa kubw'ibihe by'intambara uburundi bwagiye buracamwo Bimwe muri ivyo Burundi bwishimira hari ishamba cimeza rya Kibira, parike ya Ruvubu mu buseruko, ibiyaga biri mu buraruko bikaba birumbirwamwo n'inyoni z'ubwoko butari buke. Hamwe n'ikiyaga Tanganyika kimwe mu biyaga byagutse ku isi kandi kirimwo n'ubwoko bw'amafi atahandi yasanga ku isi. Burundi kandi butuwemwo n'inyoni z'ubwoko bwinshi, inguge, amafi, inyoni, ingona, imvubu hamwe n'ibindi bikoko bitari bike biryoheye kuratira ijisho ariko naho biruko ikigo cy'abanyamerika USAID kijeje iterambere ku isi mu vyigwa cakoze ku Burundi mu mwaka wa 2010 cavuze ko isi y'u Burundi bandanya kubangamirwa n'igwirirana ry'abantu hamwe n'itawuka ry'impunzi amashamba cimeza akabangamirwa na cane cane n'abanyagihugu baca ibiti baronderamwo inkwi zo gutekesha hamwe n'amakara ashogwa mu bisagara ni navyo rero biriko biratera intambamyi duhejeje kumva imvura y'isegenya ihitana n'abantu batari bake leta y'u Burundi yarakoze ibitari bike kugira ikingire ibidukikije ariko haracakenerwa n'ayandi mashirahamwe yaba yo mu gihugu na mpuzamakungu ayisahiriza muri ico gikorwa abakenyezi bari mu bahagurutse mu gufasha muri ico gikorwa na nyaburya ari nabo bafise n'uruhara runini mu gukingira ibidukikije kubungabunga amatungo yo mu butaka hamwe n'iterambere rirama Umutumire mu kiganiro cy'uyu munsi ni Madame Jeanette Karire Kinyana. Jeanette Karire Kinyana ni umukenyezi arongoye ikigo mpuzamakungu ASESI cishinze gufasha mu bikorwa by'iterambere mu camake ariko yashize inguvu mu gukingira ibidukikije bivanye no kurwanya ubukene n'inzara no guteza imbere abandi bakenyezi nkawe ikigo asesi rero gikorera mu Burundi Madame Jeanette Karere Kinyana turi kumwe kuri telefone Madame turabaramukije
ndabaramukije turabashimiye kubona mwafashe aka kanya kugira mwitabe ikiganiro ku ijwi rya amerika
yego murakoze kandi ndaramukije n'abari kubatwumviriza murakoze madame jeannette karere kinyana mu mwidondoro duhejeje gukora mu kanya hari ikindi mwokongera ko jeannette ku batamuzi ninde akora iki mugire n'icyo mutubwiye cereke asesi mu ncamake
murakoze mwabivuze neza asesi ni ishyirahamwe mpuzamakungu yatanguriye muri canada mugabo iri mu burundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi niho dukora ibikorwa by'iterambere bifatiye mu bidukikije mu bintu dukora turarwanya ubukene dufatiye dukoresheje ibidukikije kandi turarwanya na malariya dufatiye ku bidukikije tugahimiriza n'abanyagihugu cyane cyane abakenyezi kugira dufate neza ibidukikije kubera ariyo ariho dukura ibifungurwa nibyo dukuramo ibidukenesha mu byo turwanyisha ubukene nibyo dukuramo n'imiti itandukanye hanyuma rero niyo migambi dufite nka burundi cyane cyane mwumvise kurwanya malariya dukoresheje ibitegwa dukura mu gahinga hirya no hino tukaba dukorana cyane cyane n'abakenyezi urakoze madame jeannette karere kinyana imbere y'uko umuntu atanguza ishyirahamwe cyangwa umugambi kanaka aba afite icyo yabonye gihaze kikaba ari nacyo kimusunika kubikora ni iki cyatumye usubira mu burundi nk'uko wavuze ko wari mu gihugu cya canada ukajya gutanguza uwo mugambi mu burundi
muri mu bihugu biteye imbere hariho abanyafurika benshi ariyo bari nka jewe nakorera mu bushakashatsi muri universite taval muri quebec hanyuma nkaba nkorana n'abashakashatsi mu bintu bitandukanye hanyuma mugabo nkaguma niyumvira iyi afurika nkaguma niyumvira uburundi tuvuze ibyerekeye kurwanya ubukene cyangwa kurwanya indwara nka malariya ubivugiye muri canada ubibwira abantu bakumva mugabo ntacyo biza bifasha abafite ingorane ariyo abanyagihugu ba afurika hanyuma narabyiyumviriye mbona numvise numvise ngo hariho amavuta ndwanyamibu avuye mu bitegwa maze kubibona nkabona yuko bishoboka nsaniyumvira bwa burundi bwacu ya afurika y'iwacu ibangamiwe cyane na malariya murazi ko ubunye malariya mu burundi yabaye noneho epidemi hanyuma rero ndabyumvira ndazana uyu mugambi ndawereka leta y'uburundi iranyemerera yuko iyo mugambi umugambi ushobora gufasha kunganira kurwanya inzara n'indwara hanyuma bamaze kutwemerera gukora ndakora ndaza mu burundi mu myaka itatu nakora ntaha muri canada iminsi yose nkaza rimwe rimwe mugabo kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane aho mboneye yuko mu biterwa twateye nka katariya twakuye hanze muri canada gishoboye kuvamo amavuta gishoboye kuvamo n'ibyo dukoresha mu gukoropa nica ndaza noneho kugira dukore n'ibindi n'ibindi n'ayandi maporoduwi yandi no kugira negere abanyagihugu dushobore no kubahimiriza ku bindi biterwa bisanzwe biriho hanyuma rero nica ndaza kuva mu bihumbi bibiri na kane na cumi na kane n'ugushika unyi tumaze kurangura ibitari bike tumaze gukorana n'abarundikazi n'abarundikazi bo mu maprovensi atandukanye ibyo rero bikaba ego reka duce tudugira kuri icyo nyine cyane cyane twibande ku ruhara rw'umukenyezi mu gukingira ibidukikije mwavuze ko murwanya ubukene mufatiye ku bidukikije ibyo bintu mubikora gute
tumaze guhimiriza abanyagihugu ku byerekeye ibyo byatsi byimeza n'ibindi batari bahora bakoresha mu bwabo biriko biranyika biriko bira- biriko biranyika biriko bi- bi- birahera mu gihugu Ba- baba babonye yuko bashobora kubihinguramwo ibintu nk'amasabuni baca rero tuca tubahimiriza kugira babirime babirondere hanyuma nabo bakabi- bakabirondera bakabizana nk'ibicayicayi canke imikaratusi canke eh, ivya- icanda canke imibi- ibirizi bakayizana kuri iwacu muri asesi kuri biro tukayibagurira nka kurya bagurisha icayi ikiro eh, c'icayi bakigura amajana abiri na mirongo itanu kandi ari igitegwa gishogwa hanze natwe tugashaka tu- ngo tugigurishe tugurishe ab- abanyagihugu bagi- bakure amahera muri ibyo byatsi ikiro ku byatsi tugu- ku- tugura nk'amajana atatu cyangwa amajana ane cyangwa amajana gushika no ku majana indwi ariho mm, bimwe bimwe dukura ku kiro amajana indwi y'amafaranga y'amarundi hanyuma duca tubabikira amahera muri microfinance abanyagihugu bagahembwa ku kwezi nka kurya umuntu w'umufongisiyoneri akorera leta af- ahembwa amahera hanyuma rero bagaca babi- babona akamaro kabo noneho bakabona yuko n'ibivuye n'ibivuye muri ibyo byatsi twahinguyemo amasabuni ayo masabuni baca bayakoresha baka- baka- ba- baca bayakoresha mu buzima bwa minsi yose bakayiyoga baka- akabarinda indwara zo ku rubukoba no kuribwa n'imibu n'ibindi byose reka noneho si ayo masabune duhingura turahingura n'ibi- na- turagira n'ibindi cyane cyane n'amatizani Eh.
n'icyayi cyo kunywa mu byatsi bitandukanye Ego ko tu- ko tu- ikiganiro ca- twagihariye abakenyezi abakenyezi bari muri abo banyagihugu bahungukira canke n'abandi
Eh, na- ni abanyagihugu bas- bose dukorana mugabo cane cane dushimikira ku banyagihugu ku mukenyezi Eh, nico gituma twaciye tugira n'aga- na- n'umugambi na agaproje ka- kitwa- twise femme et climat turavye n'ibi- n'ibi- n'ihindagurika ry'igi- ry'ibihe tukaca tuvuga tuti reka du- dushimikire ku banyagihugu ku bafasoni ku bakenyezi abo bakenyezi nibamara kubimenya nibo bazoca bigisha amakominote hanyuma ego cyane cyane dukorana n'abakenyezi nibo bafise babifisemwo uruhara runiniya Ego murakoze ikiganiro muri isanga ni ikiganiro giha akanya aba- abifuza kugira ico bashikirije canke babaza turafise umunywanyi kuri telefone Radegunda mwiriwe Ego mwiriwe Alo, Radegu Ego eh, Ego sawa, mhm.
Ego mudu t- tumuri hehe Radegunda
nariko ndaja mu kirundo Ego eh, a- ariko ndahagaze kugira ngo tuganire Ego me murakoze murafise ico mushikiriza ku biheje gushikirizwa na Madame Jeanette Karire Kinyana canke murafise ikibazo mumbaza
Eh, jewe ico noshikiriza nuko ndanezewe cane mpuye n'uwo mupfasoni mukenyezi Ye- ashinzwe cane n'ivyerekeye ubuzima bw'abanyagihugu agaheza akabushinga agomba yuko amagara yabo atera aja imbere akoresheje ubuhinga kama agakoresha ibintu imana yaduhaye ku buntu benshi bakunda kwita farumasi di bondiye ivyo farumasi rero dibonje ibicisha mu biterwa turima mu vyimeza mu bintu abantu bashobora gufata bigakingira umubiri wabo batarinze guhangayika mbere batarinze no kubigura ari kubyitegurira gusa ari kubyirimira gusa mugabo ikibabaje ni uko benshi batarabyijukira na cane cane abo bita nkunda abasirimu bazi ibintu n'ibindi batobyijukira ngo babone kubyigisha abandi kuko bashoboye kubyigisha abandi bakababwira eh, akamaro kabyo amagara y'abantu y'abarundi yogira inguvu rwose zo kugira ngo batere bajya imbere mu byo mu by'amagara bashobore kwiteza imbere bamerewe neza cyane batama baragwaragurika rero narabishimye kuko ndi umuntu yabigerageje rwose nzi icyo ndabishikiriza ko notanga n'akarorero nihereyeko murakoze turumva yuko mumushigikiye reka twakire kandi Renilde agira ama Jeanette agira ico abashikirije mwese Renilde mwiriwe
mwiriwe neza Madame Renilde muri amajahe
turi bujumbura Ego murafise ico mushikiriza canke ikibazo mubaza Jeanette Karire Kinyana
Eh, nta kibazo mfite ndomubaza kuko dusanzwe du- ishyirahamwe ndongoye risanzwe rikorana nawe ibyo akora byose turabizi kandi turabishima kubera ari ibintu bifasha mu gukingira ibidukikije natwe ishyirahamwe ryacu rikaba ari ryo arico ryishinze gukingira ibidukikije no kurwanya ubukene Rego mwebwe mukora iki mu majambo makeya mugerageje gusigurira abantu mu munota nk'umwe
yego jewe ndongoye ishyirahamwe ryitwa association femme environnement au Burundi ni ukuvuga umukenyezi n'ibimukikije Rego tukaba dukorera ku iruhande y'ikibira parc national de la kibira i bugarama Mhm.
aho rero dufise ishyirahamwe ry'abantu turi amajana abiri na mirongo itanu twese twihaye gukingira ico kibira kugira ngo abantu ntibinziremo baza kuconona kuko carababaye kuva mu gihe haba ingorane mu mirongo icenda na gatatu abo bakenyezi bacu na- natwe bose bari bagi- bagihugiyemo bacabiha umugambi w'uko barinda kugisanura bakagikingira kubera naco nyene cababaye nico gituma iyo gurupe y'ubugarama yitwa dukingira ikibira dusanzwe dukorana na bajinete karire kinyana iryo shirahamwe riramurimira mu bintu yatoye byo gusubiriza eh, ibi- ibitegwa kama bijya bi- ivyatsi bahora batora bagata ubu barabirima bikabagirira akamaro ko barabirima bakabishora babisoromya bishora kakarire k'inyana agaca abikoresha ibikorwa bindi yaranguye kandi barabironkeramwo amafaranga murakoze turumva yuko mufise umugambi mwiza cyane reka tugaruke ku mutumire wacu madame Jeanette Karire Kinyana Radegunda na Renilde hari ico wobabwira canke ico wovuga
abo mm, hariho abakenyezi b'imbone b'imbone b'imbonerakure n'ibimbonera ba- babonera abandi ba- hanyuma bagaca eh, no basaba yuko ba- badufasha kubera si bose mu burundi bamaze ku- ku- kwijuka Ah, abo bakenyezi mwumvise ni abakenyezi tu- dusanzwe dukorana Nda- mugabo dushaka yuko Mu- tu- mumbabarire tuja gatoye hamwe, mumbabarire ga- tumenyereze mumbabarire abandi- gato oui.
mumbabarire gatoye ndaba imbere ko mubandanya ndabakosore gatoye naba ngira mwagomba kuvuga abakenyezi b'imboneza
imboneza murakoze ku musoro yego yego reka ni abakenyezi b'imboneza bandanya bashaka rero kuvuga bandanya
ego sa ego kugira kugira eh, badufashe kubera basanzwe dukorana na- n'abakenyezi ba hamwe bo mu bo- bo bo mu kibira mu ibugarama mugabo tu- dukorane reka tubikwize no mu burundi murabona muri iki gihe cya epidemi ya malariya mu burundi eh, tu- tu- tu- tu- twigishe badufashe tuje hamwe tu- batwigishe vrema twivuye inyuma y'uko ibidukikije bishobora kuba inyishu ku ngorane abanyagihugu bafise cyane cyane bifatiye ku ndwara no ku nzara no ku bukene
urakoze madame Jeanette niki kintu mwokwishimira gushika ubu mumaze gushika ko mu bijanye no gufasha mu gihugu mu gukingira ibidukikije
Mm. Eh, hariho ibintu byinshi no kwishimira icya mbere na mbere kubona kubona abanyagihugu basubiye kunywa icyayi i- ibyayi by'ibyatsi bahora ba- bahora barahebye nk'ingaburo bahora barahebye Abanya- abarundi bari barahebye gutanga ingaburo mu bana ubu unyi baratanga ama- ama- eh, amasizane bagafata nk'umuravumba bakawuha umwana bakamuha icanda bakamuha igisuru bakamuha eh, reka nika- n'imikaratusi icayi c'ibicayicayi bari basanzwe bakizi mugabo hari ibindi byose byinshi byari byarahebwe ico oni ca mbere ndacishimira cane kandi kirafasha kirafasha mu magara y'abantu hanyuma ikindi nacyo nishimiye cyane ni uko hariho ibitegwa biriko birahona byariko birahona ibyo bisuru ndiko ndababwira ibi- izo mboga izo sogo ubu unyi turazishyira mu maresitora tukazishyira mu mu- bakabona yuko ari ibintu byahora bikora kera kandi n'ubu byokora kandi bigafasha abantu aho batsimbuye ibiharage bakabona yuko hariho izindi mboga bashobora gufungura nk'ibyo n'icyo nyine ndakishimira ikindi kindi ni ukwishimira ni uko uko uko ukwezi guheze mbona hariho abanyagihugu bato bato Mm.
batonda kuri banki kuri microfinance Mm.
bagakuramwo amahera bagakurayo amahera bagahembwa bakaba bazi yuko barafise konte muri banke muri microfinance kanaka icyo nacyo nyine kira- turacishimira kubera abarundi benshi ntibazi ntibazi nta education financiere bafite kubera nta mahera baronka ku kwezi ku kwezi we abarimyi ntibari bazi yuko bashobora kuba bafite eh, konte muri banki icyo nacyo nyine turacishimira hanyuma no kubona dufise ibikoresho ngaha nadatashye mvuye muri canada ubu ndi mu burundi kubona nshobora gukoresha ibintu byose twihinguriye ngaha mu burundi ari isabuni ari amavuta yo kwisiga ari korogate yo koza mu menyo ari ama- ari ibintu byo kunywa atakintu cyo hanze numva no- no- noba nyotewe nyotewe cyane ki- ki- na- mbuze ngo ni ukubera ntashe mu gihugu gikenye nk'uburundi ngaha anyi mu burundi dufise novuga yuko two- dufite byose ndafite nda- ndashobora gufungura neza nkoresheje ibidukikije ibi byatsi babyuka bavuga urazi eh, lo- lo biyo ah, ibintu ataba bi- bi- bikiri biri kiri kama atama pesticide canke eh, byose ngaha mu Burundi ndashaka kubironka Yego.
murazi yuko iburaya babyiruki ba- ba- babyirukira cyane kandi bataho babi- babironka kandi bizimvye mugabo ngaha mu Burundi nkashobora kuba ndabi- nobironka n'icyo nyene ndakishimira urakoze urakoze eh, ikiganiro ni muri isanga turiko turaba uruhara rw'umukenyezi mu gukingira ibidukikije no gufasha mu iterambere ry'abakenyezi nkabo umutumire ni Jeanette Karire Kinyana arongoye ishyirahamwe ACC rikorera mu Burundi turafise umunywanyi kuri telefone Alfred mwiriwe
neza Alfred muhagaze he
njyewe mpagaze mu kayanza mu- muri komine butaganda ego mugira ico mushikirije canke ikibazo
ikibazo bagihamba z'uwo mutumire Eh, none kubera akorera mu gisagara kubera
Ah, aratubabarira gato turafise undi mutumire uri undi munywanyi kuri telefone Jimmy Jimmy mwiriwe
mwiriwe muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
mpagaze mu ntara ya cibitoki nashaka gushimira umushi- uwo mutumire kuri icyo cyiyumviro ciwe yazanye ariko nkana yifise akabazo nashaka kumubaza ndetse iryo shyirahamwe ryo tumva rigwa- riharanira ibidukikije ubwo baba bafise imirima barimamwo ivyo bidukikije canke ubwo abanyagihugu nibo baba baja kubirondera mu mashamba aho gusanga tu- ngo turiko dukingira bya bidukikije ahubwo ugasanga turiko turabihonya nako kabazo nari
ego madame Jeanette mu mwishure
yego ndashimya kuri icyo kibazo kivuye muri iki bitoke kubera umusenyeri w'ibubanza bubanza diyoseze bubanza ikaba ifi- irimwo eh, ifata- ifatanya eh, province cibitoke na bubanza yaraduteye akamo ngo tugende gukorera muri eh, muri diyoseze yabo hanyuma aba- are- are- ara- arasaba aba- abasaserodoti aba- abapadiri mukuru b'amaparuwase ko bokwitaba icyo gikorwa uyu mugambi yego tu- ubu unyuze ukorana n'aba- n'aba- abamaparuwase yo mu nta- yo mu diyoseze ya bubanza tuvuge tuvuge turashobora ku eh, muri musigati muri mabayi muri ngaha mu muzinda ahantu aho hose tu- tura- turakorana baraturimira bakatuzanira tukagura no, eh, kandi no mu- mwishura kandi yuko tu- tu- tubirima tubirima ubwa mbere byari mu ishyamba mugabo tukura imbuto eh, n'amabutiro mu mashyamba mugabo tukabitera tukabitera ahubwo tura- turafasha cyane kubera hariho ibintu bimwe bimwe byari byarahonye twagarukiye kandi iyindi mishino mubwira ni uko tuvuge nko- nk'igihanga hafi yo mu cibitoki uyo munywanyi wa, wa, wa radio ari hara- haratewe ni n'igi- ni- n'uruzuba Yego.
n'uruzuba rwinshi hanyuma barabura icyo barya mugabo twarabonye yuko bafite ibivurahinda ibivurahinda ari byinshi muri iyo ntara ya cibitoki rubanda Mm.
gusa turabasaba rero padiri wa padiri mukuru w'igihanga ko yosaba abanyagihugu ngo babishire ngo ba- ngo babi- babizane ibyo bivurahinda ubundi byimeza cyangwa bateye hirya no hino mu ngo zabo ba- tuti nimubizane tubibagurire eh turabibagurira bara- barashoboye kuzana nko mu ndwi zibiri barazana nk'amatoni ane ayo matoni ane ku iparuwase yose ni ukuvuga ni miliyoni y'amahera agenda mu banyagihugu Ego mwe murakoze turafise Agnes ariko imbere yuko twakira Agnes reka tu- twakire bwa mbere Alfred twari twabuze mu kanya Alfred mwiriwe
mwiriwe neza Alfred mugire ico mushikirije
Eh, icyo bagomba gu- gu- kubata umutumire
Ego arakumva Eh, nagomba kumubaza ikijyanye n'iki bakorera mu ntara za bujumbura cyangwa no hino mu mitumba hagati mu gihugu hagati boshika
nico gusa
Eh, kandi kandi bagomba kongera ko ama boba boshika ino mu gihugu hagati boca batora natwe mwebwe muri he mwe muri he mwe muri he Alfred muri he
mwe ndi mu ntara ya karanza mu gihugu cy'u burundi aha muri komine butaganza Ego ego reka arakwishura ico kibazo hanyuma twakire Agnes kandi acabishurira hamwe Agnes mwiriwe Agnes mwiriwe Agnes ntitwumvikanye neza reka dusabe Jeanette Karere Kinyana Alfred ari mu ntara za kure mukorera mu ntara izahe canke intara avuze murayikoreramo
kayanza kuko turarondera kuyikoreramo turakorera mu kirundo ni ukugira ujye mu kirundo uca mu kayanza Ah, nka kirundo kubera hariho abatwitabye mugabo no muri kayanza hariho bamwe bamwe batanguye twarahashize n'ihinguriro rihingura amavuta aho hafi mu kayanza ni ukuvuga yuko tukeneye gusa ko abanyagihugu babimenya kugira batangure kuzana ibyatsi Eh, si mu kayanza gusa si bujumbura honyine dukora kubera ntitworonka ibyo duhingura n'ibyo tugura kubera nta byatsi byinshi biriho Ah, turakorana n'abantu bu- bu- gushika no mu make- n'i makebuko no mu rutana n'i makamba ahantu hose ah, am- bababwiye mu cy'ibitoki ibanza gushika hariya mu kibira Si- du- du- dushaka gukorana noneho no- no- no mu burundi hose
Ego murakoze reka twakire Agnes Agnes mwiriwe Agnes mwiriwe
mwiriwe Ego Agnes twari twakubuze mu ariko kanya jewe sinitwa nyinshi Eh mwitwa nde
nizwimana emiliyene Ego murakoze murakoze kudukosora mufise ico mushikiriza canke mufise ikibazo
twebwe ikibazo turagifise Ego mukibaze umutumira arabumva
jewe icyo nshaka gushikiriza ni iki Ego
twebwe yaratwakiriye aradufasha nyene yadutoye adutoragura mu mabarabara twari bantaho nikora twari twari tumeze nk'abamayibobo Ego
hanyuma rero aradufasha aradukura kuguma duteze amaboko nka jewe ndi kimuga arankura mu buja aradushyira mu mu mazu turatanze turariha tukareka tuga tugasobanukirwa kubera turara mu nzu harimwo bamwe twakoranye abanyene twakoranye muri iyo shuri yo mu kamenge Ego barara hanze Ego
barara hanze none ubu barapanze barabayeho neza
none rero ubu rero ingorane twebwe dufite mugabo nta ngorane dufise yaratwemereye ko agomba tugurire Ego ahantu tuzoza turarimira ivyo vyatsi Ego
urumva rero turi ku muhango turaryohewe cyane Ego Ni vyiza ni vyiza Madame Jeanette Karere Kinyana Emilienne mwumvise avuga uko mwiyumva gute
yego madame migene ni umukenyezi nawe nawe nyene w'imboneza kubera yari yarabonye yuko ego arakenye mugabo hariho abakenye kumusumba gusumba we hanyuma niho twamubwira tuti twebwe asesi ntidukorana n'abantu umwe umwe dukorana n'ishyirahamwe turamutuma kugenda kugira ishyirahamwe agenda kurondera baba- baba- babagore babata- babamaribobo batagira aho baba Mm.
Ba- baba muri nyabagere ngaha ah, munsi ya hajya mu- mu- muri nyabagere hanyuma Mu Kamenge.
ahantu atanzu bariho mugabo kubera amahera make make bagiye batora haheze ha- ha- hagira hagire imyaka ibiri ibe imyaka ibiri dukorana make make baguma bazana biyungunganya biyumungunganya urumva rero yuko ubu unyi bafite aho baba bagiye gupanga kubera baronse ah, utwo dufaranga ayo mahera make make bavuye muri muri iryo barabara ubu unyi basige nobura yuko bafite akazi mbere no ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu w'umwaka uheze ko yaragiye atese yaragiye kuraba aho baba nicyo gituma twaciye tubona rero yuko baba mu mu- mu makondisiyo mabi hanyuma rero kubera ataho bafite babirimira n'ibyo bazana ari ibyo batora mu hirya no hino tuca dusa- dusaba tugira umugambi wo kuraba aho twogura ba- mugabo aho twogura hakaba ahabo bako- barima ibyo barima bakabituzanira hoba ahabo kubera gu- gushika aho umugambi wo- gushika aho igihe bakikora muri uyo mugambi hanyuma iyo onye nibyo turiko tura- turakora kugira turiko kugira turakure muri ubwo bukene kandi ubu unyi barazi yuko ivyo biterwa byose bako- batuzanira nabo nyene barabikoresha muhira bakabikoresha bakabifungura babikuramwo icayi n'ivyo naco n'icyo naco baracunguyemwo kubona yuko ntibagiye gusabiriza kubera bataronse ubugari ubu ubu ubugari bwo kurya mugabo bashobora kunywa n'icyo cayi canke ibindi bakagira ubuzima bwiza Ego murakoze Madame Jeanette Karire Kinyana ni ikiganiro cy'umukenyezi kandi ko turaba ku iterambere ry'umukenyezi mbega abashinga ntahe bobo bitura ntimwokorana
cyane rwose hariho n'abashikara- n'aba- n'abashingantahe dukorana mugabo aba- abakenyezi bategezwa kuba benshi kubera nibo bamaze kubi- kubi- nibo babijana mu ngo zabo nibo babijana mu mu- mu- muhi- nibo babi- babiha n'aba- n'abana Eh, murazi yuko abanyagi- abakenyezi bakora byinshi mu ngo hanyuma mugabo n'abagabo ntitubashira inyuma ntitubashyira inyuma nko mu- mu ishyirahamwe hashobora kuba hariho abagore bashyika mu bihe mu- mu- eh, nk'amaporusantaje eh, ama- eh, mirongo indwi mirongo indwi ku Mugabo ijana abandi baka- mirongo indwi ku ku ijana ijana.
Mhm.
mirongo indwi ku ijana mugabo abandi bakaba abagabo kugira ni- kugira ntibakore bonyene kubera abakenyezi bakoze bonyene bo- aba- abagabo bohava bagira ishyari kandi baka- bakibaza yuko hari amahera menshi bakuramo bakabatsindako mugabo bakozemo ba- bakoranye bica bifasha muri iyo muri ba- mu- bica bifasha mu ngo bica bifasha muri kominote bica bifasha bira- bifasha bose mugabo cyane cyane dushimikira ku bagore kubera uruhara uru- uruhara rwabo
Ego n'abagore barakeneye n'abagabo babafasha nk'uko bisanzwe Cyane Eric cyane.
Eric turamufise kuri telefone Eric mwiriwe
muriwe muhagaze he mwifuza gushikiriza iki
ubwo ndi ngo ni ngozi nashaka kuvuga kuri icyo kintu kuri icyo kintu cyaba akenyezi kuri ibyo byo gu- by'ibidukikije Ego
Re- icyo- icyo mbona ni uko n'ubu umuntu umwe mu- n'ubu hariho abantu benshi usanga bakunda gu- guca bicira ibiti abandi bakaja mu is- mu ishyamba baka umwe ugasanga ibiti byinshi barabiciye mugabo ugaca usanga biko bira bituma by'ukuri bariko ba- bahungabanya ibiduki- ibidukikije Mhm.
rero jewe kino nobona nigeze kuvuga ko ibijumbura hariho proje bigeze kugira yo gukora yo- yo gukoresha uburyo bwo gucana batabanje kwangiza ibidukikije Ego
rero nibaza ko ivyo bintu bashobora kubikora kuko hari abantu nu- nimvise bavuze ko bashobora gukora umuca umuca- umucafu bakawu uga- bivanye n'ubuhinga bakoze uga- ugasubirira n'ibi ugasubirira amaka- amakara Ego Ha- eh, ama ikindi naco novuga nuko hari abantu benshi usanga bakunda guca benshi nyene si n'abadamu gusa ugasanga n'abagabo benshi ugasanga bariko baricira ibiti kandi ugaca- kandi ibisozi vyo tuzi nuko ogisijene twikura twikura ku biti ugaca usanga iyo ogisijene duciye tu- duciye tuyibura
Ego murahejeje
alo Ego murahejeje
Eh, rumva nashaka kuvuga ko ibyo bintu bobikora bashobora guca begera nk'aho bi- bari bujumbura bakabigisha uwo muga- uwo mugambi bakawushikana mu ntara zo- mu ntara zose kugira ngo by'ukuri ibidukikije nyine bigume bihari kandi iki nacyo n'ibikoko nyine bironke n'aho bija kuko n'ibikoko birashobora kutuzanira biratuzanira amahe- birashobora kuzana amahera mu kigega cya leta
Ego murakoze. Madame Madame Jeanette Karerekinyana hari ico wobwira uwo munywanyi?
ego kubera arashikirije ibyumviro byiza kandi n'ibyo hariho ingwara yo guca ibiti no byosha ngaha nasha kububwira yuko twebwe dukoresha amababi amababi y'ibiti dukoresha ibyatsi ntiduca ibiti ahubwo turabimisha ibiti ibyo onye ni ikintu cy'uku- cy'ukwerekana neza abantu bakabyumva ubundi yavuze ibyerekeye gukoresha le foyer ameliyore ni ukuvuga i- i- eh, gu- gu- ubuhinga bwo guteka eh, bwo gu- bwo gukoresha nka- kurya dukoresha amababu- imbaba- imbabura zikoresha amakara menshi ahubwo tugakoresha izo foyer ameliyore zikoresha energy nkeyi mu byerekeye ibidukikije hanyuma yavuze icyiyumviro cyerekeye gu- eh, na biyomasi ni ugukoresha iyo bicafu tukayikoramo eh, Amakara, ibintu amakara.
bashobora gucana Yego.
ibintu bashobora gucana nibyo tu- nibyo onye turabikora kubera nk'ubu twebwe turiko turahingura amavuta ibicafu bivuyemwo ibivuyemwo ntiduca tubita duca tubihinguramo turabikoramo losimye turabikoramo eh, umwavu Mhm.
hanyuma ibindi tukabicanisha Eh, ni ukuvuga ni ukuvuga uyu onye alfred amaze kunyugwa no gukingira ibidu- ibidukikije kandi bikaba binezereye
Ego murakoze turafise kandi na niyo nkuru kuri telefone niyo nkuru mwiriwe Niyo nkuru muratwumva
yego ndabumva neza Ego tubasabe muhagarare neza mufise iciyumviro canke ikibazo
okay mvise icyumviro noterera hanyuma Ego
ku byerekeye ibidukikije bifite akamaro kaniniya cyane mu buzima bw'aba- bw'abenegihugu ego
ni ukuvuga ibidukikije biramutse bihungabanye ni ukuvuga ubuzima bwa zina muntu wese buba buhungabanye mbere eh, bibaye na ngombwa nuku- n'ubuzima bw'umuntu bugatakara bugahera umuntu wagapfa
Mm.
Hanyu- hanyuma ndavuga nti ngahe muri leta y'uburundi ndetse no muri leta y'uburundi nkavuga n'umwenegihugu kubera umwenegihugu niwe mwene gukingira ibidukikije twashimikiye cyane ku mukenyezi Mm.
umukenyezi kubera ko eh, twese twebwe abashinga ntahe umukenyezi usanga kenshi ari mu bikorwa byo kurondera eh, ibyo gutegura imfungurwa cyane ibindi usanga bisabwa na bino binyabuzima cyane cyane ibi biti turafata rero u- ugasanga bafashe ibiti barabicanye barabyononye ugasanga ndetse eh, ihindagurika ry'ibihe na cyane cyane imyuka iduga mu kirere konona eh, icyo twokwita eh, igisenge imvura ikagwa nabi izo zose ni ingaruka mbi cyane ku gihugu ndetse eh, atari umwenegihugu ngabo mu burundi gusa ndetse eh, bigashika no mu yandi makungu yose
Egume turumva yuko usa n'umwunganire reka twakire kandi rashere rashere mwiriwe mwiriwe rashere muhagaze he
tuhagaze mu gatumba Ego mu- mwumviriza iki- ikiganiro murafite ico mushikiriza intererano canke ikibazo
turaterera kandi hari aho harashoboka kuba n'ikibazo Ego girako
Eh, twebwe eh, twa- twariyunganije tugira umugambi wo gukingira ibidukikije turashinga ishyirahamwe hanyuma tukabishora kuri uyo mudamu jeanette tumushyira amababi agahinguramo eh, ibijyanye n'ingaburo hama rero tukaca twiyemeza no kubirima kugira ngo ntitubishore ntitubishore hama ngo tubihonye ni muri iyo ntumbero turimo kugira ngo dukingire ibidukekeje Ego wari wavuze yuko ufise n'akabazo hari akabazo mubaza
Eh, nari mfise akabazo nobaza jeanette
Ego
mukidutelefona mwatubwiye ngo n'abakenyezi yadufasha
ego mubaze mubaze tubasabe mubaze twagomba tumubaze rero mu buryo turi ko turakorana nko mu ntumbero avuga ko turi ko aradufasha twebwe tuzi isanzwe tura- turabirondera tukabishora akatugurira ego
ariko rero hariho turi ko turabona ibibazo bitariko biragenda neza nko mu banywanyi kandi tuba twamaze nko gutanga raporo ugaca usanga tugiye kuraba nk'amafaranga kuri konte tugasanga igiciro twabwiye abanywanyi sico giciro kandi yadushiriye amafaranga kuri konte ico naco urumva kica kituzanira ico kica kituzanira ingaruka mbi mu banywanyi tugaca dusanga menga turabaye abasuma ku banywanyi urumva tugaca tugira amajwi mabi sinzi raco ico yokidufasha ko nuko vyogenda
egome egome yabumvise ariko dushimikira cyane cyane ku ruhara rw'amukenyezi ku bijyanye gukingira ibidukikije ku bijyanye n'inyungu rero z'amafaranga ntitwogihagarara ko cyane ariko mu gihe jeanette uba yifuza kugira icyo akivuga ko jeanette abo bantu babiri hari icyo bishyura ko
yego uwa mbere namubwira yuko mpimbawe cyane n'ingene mbona abanyagihugu b'abarundi ba- ba- baha- bamaze kubona akamaro k'ibidukikije yavuze akamaro cyane k'ibidukikije mugabo abarundi barabi- barabibona barabi- barabihimirije barabyumva mugabo ha- hasigaye yuko bamenya kubikoresha Ah, bakamenya yuko ibyaremwe ibiri ngaho onye ngaho onye ibyo biterwa si ibyo si ibyo gusa gushariza si ibyo si ibyo guhagarara ngaho imana yabiremye kugira ritubere imfungurwa kandi ritubere n'umuti bigwa- turwaye cyangwa ritubere ingaburo abanyagihugu rero noba- nobabwira yuko nibyo ni byiza kubimenya mugabo nabyo nyine babikoreshe niho bamenya niho bo- bobona kubikingira kubikingira kubera bamaze kubona n'akamaro kuri bo nyine no ku miryango yabo nka cyane cyane nkabahanyiriza gukoresha ibidukikije ibyo bazi kugira bago- birwanye muri iki kiza cya malariya niho nshimikiye cyane hanyuma ibyerekeye madamu hashel madamu hashel namubwira yuko ego twebwe turakorana n'abanyagihugu twihaye umugambi yo kuba- kuba- gufashanya mu ku- mu ku- mu ku- mu kurwanya ubukene cyane cyane mu bwabo twe dukwa- tu- dukora ntidu- ntidutanga amahera cyangwa ibindi ahubwo du- du- dubaha twerekanye i- turabye eh, turabye ibyo bazanye Donc, bahembwa amafaranga basanga ku makonti yabo bihuye a- aca ahura n'ibyo bazanye bazanye byinshi baronka menshi bazanye bike baronka make ni ku kiro eh, ni ku kiro ni uko nyine urumva rero hariho amezi usanga abanyagihugu baryohewe hariho na- na- n'amezi usanga bata- bataryohewe mugabo byose nk'uko umukuru w'igihugu umwe wo mu burundi yavuze byose biva mu maboko yacu
egome murakoze abanywanyi baracakenere kwakura ari benshi turafite samuel kuri telefone samuel mwiriwe
mwiriwe muhagaze he
turi bujumbura mu burundi ego mugire icyo mushikirije
Eh, murakoze bwa mbere manje kuramutsa uwo mukenyezi w'imboneza
ego
Eh, hama nagira ndamubaze numvise ibyo yashikirije n'ibintu by'ingirakamaro kandi afite imi- imigabo n'imigambi irashe na cane cane ubu muri kino gihe igihugu cacu catewe n'ikiza ca malariya Eh, nagira ndamubaze ko nkumbure ah, apare yuko ku a- a- ari ugukora imiti muri ivyo biterwa mu- muri ivyo bite- muri ivyo biterwa bidukikije batera ko nkumbure batoba bafise batoba harimo ibintu byo kugwiza akazi nkumbure batoba batanga akazi ku- nko ku bantu na cyane cyane nko ku bantu b'abashomeri barazi yuko ubu uye mu Burundi hari abashomeri benshi batagira ico bakora ko rero ko nkumbure eh, naganda musabe eh, nko ku ruhande rwanje ko yoba yo petetre boba botanga meme n'amasaje ku ku bantu babyifuza bakabona uko ibyo iyo miti ikorwa hamwe n'igihe batazoba n'igihe atazoba aki- akibasha kubikora kubera ingo- izi canke ziriya azoba afite abantu benshi yigishije akazi yaforumye bazogume babi bazoca ba- ba- bazomukurira mu ngata canke nemejetse no kubamukurira mu ngata bashobora guca ba ah, baha- baha- bahatorera koyoko bakaronka ico bakora ba- bakava mu bushomeri nabo baka- bakaja eh, gukora imirimo iteza imbere igihugu ivyo nagira ndamusabe hamwe vyoba ivyo iyo migambi yoba yifise canke hoba ariho nka eh, nka jeme herereye ngaha mu gisagara ca bujumbura nifuza kumenya ukuntu ivyo o- ivyo biterwa ivyo bi- ivyo ivyo bakoresha ivyo bidukikije bakoresha ukuntu babihingura n'ukuntu babirima nari nkeneye insiguro nyinshi kuri ivyo kandi nashaka no kuvyiga nkumbure nanje nibaza ko vyo ko vyomfashije muri kazoza aze kunyishura azobakoze murakoze Jeanette Karire Kinyana uwo munywanyi wa mwumvise tubusaba mwishure
ngo eh, yakoze ku- ku- ku- kwerekana icyo umugambi wacu ushobora kumara mu ku- mu gutanga akazi ubuzi ego eh, kuva aho twatanguriye uyu mugambi tumaze guha akazi abantu benshi abantu benshi bamaze gu- kuhakurira akoyoko akazi Mug- eh, mugabo nomubwira yuko akazi ka mbere akazi ka mbere ga- gashobora ku- ashobora nawe no gukora ni ugukoresha ibyo afise ahubwo akaraba ibimukikije hirya no hino ahari aharereye sina- sinumvise neza aho yari aherereye ari bujumbura akabona ari uti- bujumbura ubujumbura ati aho ndi n'ibihe mbona bisho- nshobora kubi- kubirima nshobora kubi murabona yuko mu burundi bose ntiboherera kuba abafonctionnaire canke bose ntiboherera ba- ku- ku- ku- kuba abakozi ba leta canke abakozi bo mu biro aho ariho hose ahubwo tu- ngo bagaharanira kurima no korora ibidukikije no kurima ibyo bidukikije akabona yuko ashobora kubikuramwo amahera arashobora kwiyumvira ati mbega ko numvise ko icanda gishobora kuvamwo amahera ese kinoraba nkagenda kugisoroma canke nkabirima nk'icyo canda kandi nta n'uwo bimwiba imwe- im- eh, ibigori arashobora kubirima akabi- eh, bakabimwiba mugabo ari aribyo byatsi bisanzwe byimeza nta na- nta n'umwe ashobora kubimwiba agaca abisoroma akabizana niko kazi ka mbere Eh, niko kazi ka mbere kubera ngaha mu burundi hariho abakene benshi ata amahera baronka ukwezi kukwezi kukwezi guhera niko mbona no- nofasha abanyagihugu mu kuronka amahera ni uku- ni ukubakirira ni ukubakirira ibyo bashaka gushora ni muri ibyo byatsi icyo ni cyo kintu cya mbere two- twokora nako kandi cyomu- cyo- cyomuha akazi icya kabiri twofashanya ni uko nimba afite ubumenyi ibyerekeye eh, ibyo nyene bidukikije ibyo byatsi byo kurima cyangwa iki yoza akatubwira shaka stage amasaje turayatanga mugabo akayakorera ahari kubera ntitwo ntitwo- abantu bose ntitwobahereza muri asesi kubera natwebwe urumva bica bisaba uburyo n'inguvu kugira tubakurikirane ahubwo natwe dushaka natwe twiyungure kugira dushobore no gukwega abandi hejuru nicyo gituma dushaka yuko abanyagihugu ba- ba- baraba ah, ba- ba- babona akazi ubuzi aho buri mu burimyi mu mwuga wo kurima ko basho- aho aho bari hose
ego murakoze turafise na Stanislas kuri telefone Stanislas mwiriwe
Mwiriwe neza Aloyizi ndagushuhuje ego murakoze muhagaze
ubu ngubu duhagaze i Kigali mu Rwanda mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda njyewe nagira ngo mbanze nshimire ijwi rya Amerika nshimira n'umutumirwa Karere k'inyana kuko yatugejeho ibisobanuro byinshi cyane ngira ngo mubaze ese nk'ibyo bibakikije urareba ko nk'abantu bavuye nko mu kindi gihugu bashaka kugira ngo babe bagenda ku- kugira ngo babisure kubisura nu- ba- barabishyura cyangwa ntabwo babishyura noneho nongera kuba n- namubaza nti ese umuntu ashaka kugira ngo a- a- a- a- ahagere aho bakorera yaza kuduha nka kontagite z'aho bakorera murakoze cyane ego madame Jeanette abanyarwanda hari ico mubafasha muri uwo mugambi
abanyarwanda aba- abakongole abatanzania abo mu tanzania muri kenya bose nta n'abaganda nta n'umwe tudashobora gukorana muri aka karere kubera nk'ubu unye nko mu ndwi iheze twarakiriye eh, haheze inkinzi zitatu twakiriye umukongo yavuye i goma yara eh, goma yaraje atuzaniye n'ibyatsi bimwe bimwe bafise natwe araza kuraba ibyo dukora n'ingene tubihi- n'uburyo tubihingura hanyuma nawe akarakira ubu- ibindi bi- ubundi bumenyi n'ibindi byinshi atarazi arabuto- arabitora abitwara iwabo no mu twarakiriye n'umunyarwanda mu ndwi iheze yaje atuzaniye nk'ibyo dufite- nk'ibyo bafite tutaragwiza ngaha mu burundi nka nka citronel nka verven citrone yarayituzaniye na mugabo nawe agenda atwaye ibindi nka sente atwara sentere asiatica turahererekanya tura, turahererekanya turahererekanya ubumenyi tugafashanya n'aba- n'aba- na- n'ibi bihugu byo muri aka karere
Ego me- murakoze reka ndababaze ibiti muba mumaze gutera mu gihugu cy'u Burundi bingana iki muri uwo mugambi wanyu
mana we dufite ibintu dufite birarenga birarenga mirongo itatu birarenga ibyatsi mirongo itatu dufite tumaze guhingura eh, kuri ku- kuri lise bitangurira ari muri ibyo byose mirongo itatu hari kimwe cyonyine cyavuye hanze ni iyo katariya navu- nakuye muri canada kubera nzi yuko eh, ubushakashatsi bwerekanye yuko ari ari igitega kivamo amavuta avamo amavuta yirukana imibu nicyo cyonyine twakuye hanze nayo ibindi tubikura ngaha mu karere tubikura ngaha anyu muri burundi tubikura kandi tugashaka mu mu masamba n'aba- mu- tu- tugakorana n'abanyagihugu babizi nka- nk'irya asosiyasiyo mwumvise afebe afebe eh, dukingire ibidukikije baba- b'abakenyezi baratwigishije ibitari bike baratubwira ngo kera ikiinyi cyafashe iki ikiinyi cyafashe iki hanyuma tugaca twe tu- tu- tuki- tukigira ko ubushakashatsi hari nk'icyatsi cyitwa ah, umunyegenyege ngaha mu burundi bazi kuva na kera bari bazi umunyegenyege hanze ni eh, eh, mu- mu rurimi rw'ubushakashatsi ni firantusi hari ubwoko bwinshi bw'ifira- eh, bwa firantusi iyo uyu ni umuti bashobora gukoresha mu mu- mu- mu- mu buryo bwinshi twasanze mu gihugu cyo muri ghana bashobora no ku- bawukoresha mu kwirinda malariya mugabo kandi bakawukoresha nk'icyayi baka- bakagiteka bakabigira bamaze kukigira eh, mu- kuri- mu- ku- ku nivo industriel mugabo ngaha mu burundi tutabizi nk'icyo rero nk'icyo rero twara- twara- twarakeretse nk'abanyagatumba ba madamu hashel batuzanira i- i- ama- ibiro amajana n'amajana y'icyo cyatsi mugabo urumva yuko tutabi- tubiteza gusa turabikura n'aho biri tukabi- eh, tukabiha- turabihesha agaciro byinshi rero nk'ibyo bikira mirongo itatu ni ni ibyatsi byo muri aka karere tubiha ak- duhe- duhesha agaciro cyane cyane Ego murakoze turiko dusa n'abasoza ariko reka duhe akaryo bucumi nawe agira cashikirije mu majambo make bucumi mwiriwe
mwiriwe cyane muhagaze he mwifuza gushikiriza iki mu majambo make
jewe ndi kiremba ndahantu kiremba ibururi mu burundi yego
nari nashatse kubaza uyu mumama ndumva iryo shyirahamwe ryabo rirakomeye none bafite umugambi wuhe barashaka yuko baba bagomba gukwi- kurikwiragiza mu gihugu cyose kugira ngo ba- rifashe na- n'abanyagihugu bose
Ego me yakumvise Jeanette mu mwishure
ego murakoze yego eh, nk'uko nabwiye umunyakayanza ni bururi nyine mpora ndahagendera cyane cyane ibuta hariho umuntu akora nk'ibyo nkora ngaha anye bujumbura ibuta rero hakaba hariho isantre ikora ibi- i- ihingura kandi yabitanguye kera padiri leopold yabitanguye kera kandi arafasha abanyagihugu batari bake mugabo rero nshaka kumubwira n'ikiremba abonye yuko hari icyatsi cyangwa igiti gishobora gufasha arashobora kuduhamagara tuka- akakigwiza hanyuma rero tukaraba ko twogikorera ko tugakorana n'uyu munyagihugu ari kiremba
Ego mu majambo makeya mukorana gute na leta y'u Burundi
leta y'u burundi eh, dukorana mu buryo bwinshi ubwa mbere na mbere mu muri tuciye mu bushikiranganji ubushikiranganji y'amagara y'abantu w'amagara y'abantu ubwo bushikiranganji ba- ba- bara- barazi yuko dukora mu ku- mu kurinda malariya No, tuca dukorana n'irya porogaramu n'irya porogaramu iraba ibyerekeye kurinda malariya Eh, ba- tuga- barazi yuko du- du- tu- em, dusansibiliza tu- duhimiriza abanyagihugu mu gukoresha ibidukikije Eh, abo abo ni bamwe mugabo turakorana n'ubushikiranganji bw'ibi- bwa- n'ibidukikije Yego.
ibidukikije rero eh, Yego.
nabo nyene barazi yuko hariho mu bushikanganje bw'ibiduki- bw'ibidukikije Ma- ariko madame madame mumbabarire mumbabarire turiko dusa n'abasozera nk'abo wifuza kubarondera abo batora ku nimero ya telefoni yahe
ego mu nimero eh, bi- nimero ya yo- ya biuko iyo ngaha a- ari ari abantu bari ngaha mu burundi Nyarutsa.
mi- mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri n'indwi Ehe.
mirongo ibiri n'indwi mirongo indwi na kabiri mirongo itatu na gatanu mobile nayo Hanyuma hari mobile ni mirongo indwi na rimwe miro- cumi n'indwi mirongo ine na gatatu mirongo umunani urakoze urakoze ikiganiro muri sanga cy'uyu mwanya kigarukiye ngaha ariko ibindi biganiro bica ku ijwi rya amerika birabandanya